anoda shocking alleged information just dey drop for our ear right now for somebody wey dem say di honey of if I don't cause is strike am wit blindness all because of queen naomi and prince tarenikawo we don't hear and time and time again say kabiyesi no dey play wit im relationship with queen naomi im wife we bear him, im very very first son we give him pride we give him happiness we give him joy my correct correct people, definitely there is more to this story than beats the the eye, Kabiyesi go need to find out a lot of things because this Shola, hey, <laughs> eh, wey wey dem say e send this man come do this work definitely that person dey tied to inside the palace my correct correct people this one na really really untold story o oh. major investigation go need to get done my correct correct people make una find better chair sit down because dem don dey suspect olori mariam and ronke for this particular one because na two of dem we know say hit ground for chest hit am for ground say dem no go ever ever allow queen naomi drink water drop cup my correct correct people <laughs> sit down well make i give you the update o oh, as i take take care the matter allegedly una welcome back again to my youtube channel o oh, my correct correct people. if not the first time wey you dey see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you not a returning subscriber i thank you well well o oh, na you go go go na be the real mvp wahala don happen for inside di palace as di man wey e be say e carry express delivery come put for queen naomi domot we hear say kabiyesi don lay mbamba curse on dis particular man wen e be say im family members don gather for di gate of di Ooni of Ife palace dey plead for forgiveness say na wetin di man go take say eh, get eh, food as a daily bread for im family na im dey fine, no be wetin go chop am na im dey fine online in-laws don dey react dem say definitely there is more to dis story than meets the eyes say di tin wey the delivery man dey explain say e make sense o but eh, e get as person go take invite you make you e come work for am even you go say abeg that work wey you wan send me i no go fit do am according to how we take hear the tori the delivery man no dey attached to any delivery company according to how we take hear the story the person wey e send am na shola and this shola he no know the man from anywhere He no know am from anywhere The thing wey pain kbac for this matter plenty well well as i hear the information hmm, i say make i package am come informate you my correct correct people. People dey talk say make the delivery man go produce the person wey he send am come do this one to queen naomi yes there is definitely more to this story than meets the eye the Oni of if I get a lot of findings to do for this particular matter. So many things wey the man never still open up to. So investigation go need to dey commenced. my correct correct pipo pipo wey dey try to delete queen naomi dem plenty o and suspicion don dey as per say na e fit to be say na marian ronke ashley toby na im go fit to don send dis man make e come do dis kind of catastrophe for inside the palace in the royal palace so according to what we dey hear allegedly a dark conspiracy done dey unfold wrapped up inside mystery and deceit Rumors they fly say the uh, uh, one delivery uh, express man make a delivery one package you know to our beloved queen naomi and inside that delivery wey im come do we dey hear say the delivery was meant for queen naomi but imagine say tadenikawo dey there ah dat thing fit to affect the both of them because na bees na we hear say dey inside the package wey the man carry to come deliver for queen naomi The package wey dem bin send am na to harm queen naomi but uh, fortunately thank god it was stopped by a vigilante uh, security When e be say dem no no know say dat person dey on ground for dat place at dat time but di consequences no be small thing for dia action becos kabiyesi wey e be say we know say im gentility dey on anoda level e don swear for di man hmm according to how we take care to read, blindness don jam the man o and this one na another burden on top of the man family imagine because of two hundred thousand naira you con cast a dark shadow for yourself your family put yourself in pain many many shame and many many disgrace as the truth dey show face e con be as if say the delivery man just dey you know e dey e, e, e play a game of deceit People don talk. say make the delivery man go show them where im see dat man but man wey e blind na ah, im wan take lead una go where e take see di man They don already pay am hundred eh, thousand naira up front to go perform this particular thing. When he perform against our beloved queen naomi thank god for di vigilante when he collect the package for their hand for the gate if not that package for reach queen naomi hand no be wetin we go dey tok now na we for dey talk. Experiencing the palace anger and the pain of the family, the delivery man e don dey beg for forgiveness. He call him mama, call him papa, carry im wife and im two daughters. And we hear say in in two sons sorry. And we hear allegedly say the wife even carry belle. according to what we hear the wife don't really get any work where they work Now complete sit down for house no work housewife Now she be now they don't know how they could take survive for the family if the only eye wey dey take dey serious for the family don kukuma quench my correct correct people say when you wan do bad thing, make you open your korokoro eye because if you do the bad thing, finish and e go backfire just as we dey see say this particular one now don backfire on the man when you wan do bad thing to woman wey e no do you anything at the end of the day you end up hurting yourself and hurting your family in the middle of the whole katakata because this bad man now he no expect say this particular thing wey he do go bring am this kind of shame and disgrace all because of two hundred million eh, two hundred thousand naira eh, but the truth be say the mastermind wey plot all these things still dey hidden casting a dark shadow over the palace planting fear in the body of the kabiyesi because right now kabiyesi e no know sure say queen naomi dey safe for the lekki mansion e no sure say im pikin im one and only trusted son confam son e dey safe because if e dey target queen naomi definitely definitely dey target eh, eh, tadenikawo in the midst of all this wahala the palace dey ask questions about trust loyalty and how far people fit to go just for power and you know as the delivery man don yarn he don confess e dey dey clear say the consequences for deceit dey reach far and wide because the man no really understand He no know the person wey he send am gangan gangan e just know say na one shola say e meet am for cyber cafe He no even know the man reach house He no know where the man dey stay He no know the man family e no know the man children and say na wow May god no let us find wetin go chop us for outside when we go chop when we go go dey find our daily bread o oh, may god no let us catch wetin go chop us for outside because right now na the case of this man be this he don go outside at the end of the day he don meet wetin fit to chop am for outside my correct correct pipo we dey pray for queen naomi if you na a lover of queen naomi abeg make you try dey say a prayer for queen naomi sometimes the enemies of queen naomi dem dey too plenty and way way too powerful sometimes when e be say dem dey fit cause danger for not just queen naomi but also prince tadini kawo eh, if you dey pray for queen naomi before make you try intensify your prayer May God help us. May nothing bad happen to our beloved Queen Naomi. as i hear this particular information e don dey cause a lot of buzz on top of social media many many people don dey drop comment you know dey share their views many many people dey suspect marian tobi ronke or ashley but i no know make you remember say na here i hear most of this information wey i dey carry dey come relate to you not be say i dey follow dem dey live for the palace as i dey hear most of this information na so i dey package am come informate my correct correct people abeg make you no forget say e dey very very important for you to like and share the video subscribe to the youtube channel turn on notification bell so that every time wey i bring out any new fresh and spicy update like this, now you now youtube go first notify Not forget to it e is important for you to like and share the video your own self, no go spoil i go bring you more ogbonge update as it e dey drop Now so i dey carry am the run come kitty kitty kata kata come drop them for your doorstep